muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi naho mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu washington dc muri kumwe nanjye edi rwema bahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo mu rwanda hashize iminsi mike ku murenge wa giti mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru abagabo batatu bisamaza andereya kamatari evariste na ntarindwa roriye bari bamaze imyaka makumyabiri n'itandatu muri gereza bafunguwe by'agateganyo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika sumuta kaboyi yarabasuye ku mudugudu w'iwabo ibyishimo biracyari byose yewe basoma nta nubwo nari mpari nari nibere iwanyu mu ishatu ndimo kwikorera isuku ubu ahubwo abana nibo baje kumbwira bati babahamagaye muzinga mutahe numva ntari kubyumva neza uko narabitekerezaga siko nabisanze urabona nk'iyi nzu wenda twegamyeho ahangaha iyi niyo yavuguruye yabaye umugabo aba n'umugore numvishe izina ryanjye ibyishimo byaransagutse iyo batagenda nk'abadufasha akaboko ntabwo tuba twaramenye iyo tujya n'iyo tuva inzira twari tuzi ntazigihari ahantu hose kuri iyo mihanda hakurya ni amazu gusa twahasize amashyamba twahasize amakawa none ubu ni amazu gusa urumva ntitwari kumenya inzira ducamo rero amashanyarazi twarayasize se aba bagabo batatu ni bamwe mu bagororwa basaga magana atatu mirongo itanu baherutse gufungurwa by'agateganyo byemejwe n'inama y'abaminisitiri ku wa cumi n'icyenda z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'umunani aho aba bagabo bafunguwe kubwo kuba bujuje ibisabwa biteganywa n'amategeko uko ari batatu bakoze icyaha cy'ubwicanyi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri bakatirwa igihano cyo kwicwa nyuma y'aho iki gihano kivanywe mu mategeko ahana ibyaha mu rwanda aba bagabo bahawe igihano cyo gufungwa burundu nabasuye iwabo mu midugudu nsanga baracyari mu birori byo kuba baragarutse mu buzima busanzwe mwakiriwe gute mu rugo yamba yewe ntabwo nabona uko mbivuga byari birenze ukwemera byari bukwe mbese rwose ibyishimo byari byose abaturage bahuruye iki nawe urumva ni nko kuzuka ko hano ubu urafata umuyaga uranyura mu biti ugahura n'uduti duhumura burya imfungwa n'abagororwa tuba dufite ikibazo kirekire hari ahantu nagiye mbonera ishuri nko muri ubwo burwayi bwanjye nabaga ndi mu bitaro ibyumba za chk noneho bikaba ngombwa yuko mbona abandi babasegura bati ihangane ese akira akantu ukeneye ni akahe tukaguhe noneho hahongereye hano muri ubu buzima nasanze ari ibindi bindi kugira umuntu ubwira uti rwose ndumva nkeneye akangaka ni ibiki mwarimo kumbuye hanze kurusha ikindi ikintu bavuga uti ngeze hanze nabona ni igiki ni ugutekereza iki gitoki cyacu none se muri gereza turya igitoki twatekerezaga cyane cyane iki gitoki cyacu ni nacyo twatekerezaga kugira ngo tuzarye imibereho aba bafunguwe babayeho iratandukanye bitewe n'uko bari basanzwe babayeho na mbere yo gufungwa abari barashatse abagore babo bagakomeza kubategereza basanze n'ingo zabo zikomeye abandi basanze abagore barabyaranye n'abandi bagabo aba bo basa nk'abataranyuzwe n'ibyo abagore babo bakoze gusa ngo bazabyihanganira bakomeze babane yewe nafunzwe n'ubundi ndimo nshaka kurushinga narasabaga narindi no hafi kujya gukwa ariko ubwo ntibyampiriye nyine ubwo naje nsanga umusaza wanjye niwe uhari umukecuru we nasanze nawe yarigendeye bibiri na cumi na gatanu ubwo niho nabaye nyine niho naruhukiye ubwo nawe urumva rero abasaza babiri mu rugo nyine nawe arabyumva namushimira n'isi yose naraje ngeze ahangaha rwose sanga rwose abanye neza n'abaturage bose yarabashakiye bari mu ngo zabo ubwo rero naraje ngewe nsanga umugore yitwaye nabi nsanga byaye kabiri bwarakeye ndagenda ndamufata tujye pfiriye ruzizi kwa muganga baradupima bamaze kudupima nsanga ni muzima nsanze ari muzima ndavuga nti leta irambabariye nanjye ngomba kukubabarira ubu turi hamwe mu rugo iwanjye abana babaye abanjye none ko bampaye imbabazi narisha umuntu nanjye rero nagombaga kuzimuha nta kundi byagenda aba bagabo batatu baherutse gufungurwa bari barakatiwe igihano cyo kwicwa cyaje kuvamo cyo gufungwa burundu bampaye ubutumwa ikintu twabatuma ni ukugira ngo mudutahirize bene wacu twasize muri gereza mwihangane mugire gutuza imana isubiriza igihe abayobozi b'igihugu ariko reba kuba waba wikoreye nk'urusyo udashobora kwikuraho ejo ukumva ngo rujugunywe hariya ubwo utabashimashima ndi intashyo ihari ahubwo murantunguye banyibahaye ni amagambo ari muri bibiliya ari mu baroma igice cyaho cya cumi na gatatu avuga ukuntu abantu bagomba kugandukira abayobozi ubutumwa bwanjye ni ukudushimira abayobozi b'igihugu gufungurwa by'agateganyo bihabwa umugororwa urangije bibiri bya gatatu by'igihano cye ariko yaritwaye neza muri gereza gusa abahamijwe ibyaha birimo ibya jenoside kugambanira igihugu gufata ku ngufu hamwe n'ibindi byaha by'ubugome bo ntibarebwa n'iyi ngingo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzabagezaho ibyo abagore baba bagabo abana babo ndetse n'abaturanyi bavuga nyuma y'imyaka makumyabiri n'itandatu yari ishize batongeye guhura n'ababo asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu murenge wa giti mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru mu burundi mu ntara ya kirundo hashize hafi ukwezi kurenga abategetsi bahagaritse abakora akazi ko kugaburira abagenzi ibigori byokeje ku mihanda ni icyemezo bavuga ko kije gufasha abanyagihugu gukinga inzara abasanzwe bagurisha ibyo bigori ntibashimishijwe n'icyo cyemezo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze guhagarika ubucuruzi bw'ibigori byokeje ku mabarabara no mu bibanza bihuriramwo ingenzi nyinshi ni imwe mu ngingo zafashwe mu ntumbero yo gukinga inzara mu banyagihugu mu ntara ya kirundo remi bigera umusase umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe imibano aratubwira icyo biteze kuri iyo ngingo mu ntara yose twafashe ingingo y'uko atabigori bisubira koswa ku ibarabara canke mu isoko canke ku bubare kugira ngo abenegihugu bimbuye ibigori byume hanyuma babihungurura hanyuma baronderemwo umutsima twarabonye mu ntara yacu ya kirundo aho itegwa cy'imyumbati kigiriye ingorane kigategwa na ya ngwara ya mozayike twabonye yuko ibigori ari byo bica bisubira mu gishingo cy'imyumbati ku bahora batunzwe n'akazi ko kotsa ibigori gusa n'ubwavunikiyemo umudahara ronkarasiyo ni uko twirukase tukarondera muri utwo tuntu nyine muri utwo tugori iyo tubonetse tukatwotsa tukaronka rasiyo abana bagafungura turetse n'icyo hari ikindi kintu ushobora kuvuga ati jewe ko nkeneye iki reka ndakifashije umuntu yakagura n'agahuza akambara muga nk'aho bagize ati reka twugare ibigori ntibasubire kubidandaza baraduhagarikiye ubuzima twaradandagiza nyine kubera jewe nsanzwe ndi n'umupfakazi nkaronderamo amahera yo kuriha inzu n'ubu uye n'umuntu yabaye araduhaye inzu wagira ngo adusohore bavuga ko ubu batarashobora gutora umurongo wo kubandanya kubaho kumvo zo kutabona akazi kubera atana kimwe dukora ubu nca nigira nyine mu kazi ko guca umusara w'igihumbi n'abiri hari ubwo ndawuronse uno munsi ejo nkawubura abana bakaryama umwe we yarahevye arigira n'ibujumbura n'amashuri arayata niyo yibereye izi rero icyo mwodufasha kugira ngo dusubire mu buzima nk'ubwo twari dusanzwemo naho tubasaba yuko boturekurira tukongera gukora ako kazi nyene twakora nyene tukaraba ko twoza turaronkamo ay'inzu n'ay'ubugari bw'abana usanga turiko turayerera nk'uko ubu nyene nta- ntaco dukora nyene turi ngaho nyene turi mw'ibarabara bigira umusase arabagira inama y'ingene bobandanya kubaho Eh, inama twogira abotsa ibigori nuko borondera eh, ubundi buzi kuko ngaha mu ntara canke mu gihugu cyose ubuzi buratandukanye Eh, hari ubuzi bwinshi kuko i- ako kazi mu mu bisanzwe kari akazi eh, kabafasha kuronka icyo bashobora gufungura ku munsi ku munsi ari nacyo gituma bashobora kurondera n'ubundi buzi bashobora gukora atari ibyo kotsa ibigori kuko twarabonye yuko abenegihugu benshi baca bagurishiriza ibigori bikiri mu mirima bitanavuye ugaca usanga abadandaza babaguriye bikiri mu murima kugira ngo eh, baje kubyotsa kuri iyo nama bagirwa uyu mukenyezi avuga ko bitoroshe ndi twokora twobikura hehe umuntu uko aba amenyereye icyo aba yaramenyereye woza gukora ibindi utari bushobora udafise umutahe wo kugira ubishikiye naho biri uko abandi baremeza ko bamaze kubona akarusho muri iyo ngingo yemwe twarabishimye cyane ntituraheza no gusarura basha ndibaza nk'ubu niyo twohungura ntitwobora n'imifuko n'itatu ubu ndazi neza yuko umuryango nyene tuzojya nyene tugahaga kuko urabona yuko mu minsi nyene batarabiza barajana kuri ajya mababura nyene baza barotsa ntaravuga ati ndakenya umunyo canke iki umuntu akaca yikorera bibisi agaca ajana mugabo kuva aho babikuriye umuntu nyene azorindira yanikire hama azarajya ubugari n'abana umuntu umuryango umere neza kiretse ko umwimbu wiyongereye ibigega bikabomboka aba bakenyezi bavuga ko ubusuma bwaciye bugabanuka akarusho twabibonyemwo ni akuko urimye nyene vya bigori ubisarura nk'uko vyamye atagisuma kikononera kandi ahandi naho twiteze ko ubufu bukoroka tukagura buzimbutse abenshi bara- baranikiye ibigori n'utabifise ariko benshi baranikiye ku buryo mu minsi tuzobona ko ubufu buzoba bwakorotse tubugura ku giciro kimanutse bati haracyari agahaze mu gihe inzoga yitwa umugorigori itohagarikwa nayo ubu ibigori ni byinshi ariko kubera benga umugorigori ifu iguma iduga aho yokorotse iguma iduga kandi bavuga yuko njya bunguru bengeramo umugorigori yuko harimo in- harimo ingese bizanduruka bi- bitera indwara abantu nayo nyene iyo ngingo yofatwa ntihakagira umuntu ashobora kudanaza umugorigori n'ifu ibananye izimba kubera abo bantu baguma ba- benga uwo mugorigori nayo nyene ihagaze vyoba vyiza ico cifuzo ntibagihurizako n'uyu mugabo urumva umugorigori nawo hariho ahantu ufasha abantu benshi kuko urabona wo ntunazimbye si nk'urwagwa nk'ubu dufate nk'ubu ngorotse nk'ubu ushobora kuba afite nk'abo magana abiri hakugira ngo mfate nk'amafaranga y'icupa ry'urwagwa rwogo urabona ko ruzimbye mugabo ngiye nza gukora nk'icyabiri ku munsi nkaca asumisha igihumbi mugabo amajana abiri nshobora kuyahitanamo agakombe k'umugorigori umugorigori rero nta kibazo kabisa kubw'iwanje mbona umenga woguma Mm. Eh,
iyo nzoga yoba ifatwa gute n'abajejwe intwaro umuhanuzi wa buramatari w'intera kirundo ajejwe imibano aratanga umuco tugerageje kuraba inzoga y'umugorigori ivyigwa vyakozwe biraboneka yuko atari inzoga iri mwa za zindi twita inzoga z'ibiyayuramutwe kumbure mu ntumbero yo gukingira umwimbu w'ibigori ni ingingo yozofatwa kera ariko kugeza iyi saha ah, nta ngingo nk'iyo irafatwa gusa turabahimiriza kugira ngo abenegihugu bimbuye ivyo bigori bibafashe mu ngaburo yabo ya misi yose na cane cane ko tuzi yuko ibigori buri mu mfungurwa ntanganguvu intara ya kirundo yafashe iya mbere mu gufata ingingo yo guhagarika ibikorwa byo kotsa ibigori ku mabarabara ariko siyo gusa imaze kuyifata n'izindi ntara nka muyinga zarahonyoye mu makanda ya kirundo kuri iyo ngingo mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika
sumuta kaboyi mu rwanda na jean bosco ndarurinze mu burundi ndabashimiye inshuti zacu mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kudukurikira ku maradiyo yanyu mushobora no kutwumvira ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www akadomo radiyo yacu vowa akadomo com ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ikiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo
mu buzima buri muntu ashimishwa no kwitwa umubyeyi ariko nubwo ntarabyara ngo mbe umuhamya w'ibimvuga nzi neza ko kwibaruka ari kimwe mu byishimo umugisha ndetse n'imbuto y'iterambere mu muryango uburemba ni ukutagira ubushake na buke bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bagabo n'abagore kandi ibi bishobora guteza impagarara mu muryango by'umwihariko iyo mutabasha kubyumvikanaho bikaba byaba intandaro yo gucana inyuma ku rundi ruhande uba ugomba ni ukuba wakora imibonano mpuzabitsina ariko udafite ubushobozi bwo kororoka ngo wibaruke ugire urubyaro ibi nabyo bibaho ku bagabo n'abagore kandi ibi nabyo hatabayeho ubwumvikane mu muryango bishobora kuba imbarutso y'amakimbirane no guhozanya ku nkeke bigatuma urugo rusenyuka ese wowe udukurikiye wari uzi ko burya uburemba ndetse n'ubugumba ari indwara ese izi ndwara zombi ko ziteye impungenge iyo zivuwe zirakira ese umuntu yakora iki mu gihe asanze arwaye imwe muri zombi yaba ubugumba cyangwa uburemba ubugumba ndetse n'uburemba ni indwara zitera ubwigunge ndetse no kwiheba ku bitsina byombi yaba umugabo n'umugore uzirwaye kandi birashoboka cyane ko zaba gitera ku makimbirane hagati y'abashakanye bitewe no kutumvikana ku ikorwa ry'imibonano mpuzabitsina cyangwa ku kororoka hagurwa umuryango reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turi gutangira kuri radiyo ijwi rya amerika aho tugiye kuganira kuri zimwe mu ndwara zibangamira imyororokere ya muntu zigatuma umuntu atabasha kubona urubyaro arizo uburemba ndetse n'ubugumba ku bagabo n'abagore muri iki kiganiro reka tubararike kuza kumva icyo abaturage batekereza ku kubura urubyaro ndetse na muganga aradusobanurira byimbitse uburyo izi ndwara zitabwaho kandi zigakira bityo nawe niba udukurikiye muri aka kanya reka tukubwire kuza kugira uruhare muri iki kiganiro aho ushobora kudusangiriza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ukoresheje ubutumwa bugufi ukabwohereza kuri nimero zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram homba ushobora kutubona ushakishije ikiganiro ejo ese mwe mudukurikiye muri aka kanya mutekereza iki ku bugumba ndetse n'uburemba tubahaye ikaze nanone muri iki kiganiro njye mwumva kuri mikoro muri studio nitwa crispe mizero reka twumve ishusho y'urukundo uyu munyarwandakazi aririmbye turaje mu kanya
iki ni ikiganiro ejo nashidikanya ku mubare w'iminsi nzamara ku isi nashidikanya ku bihe kuko ntabwo mbigenga ariko sinashidikanya ku rukundo ngukunda ndarugenga ndahamya ibindimo
reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro ejo mukurikiye kuri radiyo ijwi rya amerika aho uyu munsi tugiye kuganira kuri zimwe mu ndwara zibangamira imyororokere ya muntu zigatuma umuntu atabasha kubona urubyaro izo ndwara ni uburemba ndetse n'ubugumba ku bagabo n'abagore ducunguje uburyo umwete reka dutangirire ikiganiro ku bitekerezo by'abaturage aha twumve ese uramutse usanze utabyara wabyakira ute aha ni mu karere ka rubavu
nabyakira kuko ari ibintu biba byageze ku muntu nyine ubwo ni gutya imana iba yakuremye kuko ntiwahinyuza imana uretse bashakira aho bitari ubwo niba byaje gutyo ugomba kubyakira ni ukwishyira mu mana kuko iba ikibazo nk'icyo ngicyo kikugezeho ntabwo ari wowe uba warabishatse ku bushake bwawe hanze ntabyara nakwivuza byakwanga nkajya no kwa muganga njye n'umugabo tukipimisha ko hari igihe bishoboka ko abantu badahuzaga amaraso ndi ikiremba cyangwa se ndi ngumba Na- nabyakira ariko ntabwo biba binshimishije ariko kubera ko nta kundi byagenda ngomba kubyakira nabyakira neza kuko nta n'ukundi mba nabigenza yesi ntabwo mbibaho birashoboka ushobora kubyara uri mu zabukuru bitewe no kwizera kwawe iyo wizeye imana iraguhereza rero byatinda bikaza zanze ndabyara ntabera nkaba mfite amafaranga nkajya muri arifoni ngagura umwana bo mbese nanjye nsanze ndi ikiremba njye nabyakira nk'uko byaje nyine ko nabyumvishe mu mubiri wanjye abavura iyo ndwara nakumva inzira bacamo nanjye nayicamo ubwo byaba bidashobotse n'ubundi nkabyakira nk'uko byaje nta kundi ndashaka ko kera kera tutakiriho bazatuvuga mu mateka amateka y'urukundo reka dushimire cyane uru rubyiruko rwo mu karere ka rubavu ahitwa majengo bityo tubonereho tunabasuhuze kandi tubifuriza ibihe byiza hakaza ishusho y'umuntu mu bitekerezo binyuranye abaturage badusangije byinshi ese kuba ikiremba cyangwa ingumba amazi aba yarenze inkombe iki ni ikibazo ntekereza ko buri wese kuri iki kiganiro yakwibaza ariko ibisubizo byacu biri mu kiganiro dr paul hategekimana yagiranye na mugenzi wacu david hitimana mu mujyi wa kigali
Eh, turi kumwe na paul hategekimana akaba ari umuyobozi w'ivuriro ryitwa st peter biomedical laboratory and clinic riherereye mu murenge wa nyarugenge akarere ka nyarugenge paul ikaze mu kiganiro ejo ye murakoze cyane muri iyi minsi biri kugaragara ko hari abantu badasobanukiwe cyane cyane ku bijyanye eh, n'indwara y'uburemba ndetse n'indwara y'ubugumba ese ubundi uburemba ni iki ubugumba ni iki Eh, uburemba ni igihe udashobora kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina ese igitsina cyawe ntikizamuke niba uri umugabo ngo kigire imbaraga zo gukora iyo mibonano mpuzabitsina cyangwa se n'umugore nawe akumva atabi- atabishaka Eh, aka- akabaho ngaho yumva atabishaka wanamukoraho akumva nta wenda umu- umubangamiye Eh, kubera ko muri we ibyo icyo kintu nta kimubamo mbese umugabo ntashobora gushyukwa ngo abe yakwifuza gukora iyo mibonano mpuzabitsina abe yanabirarikira Eh, n'umugore nawe bikaba uko nguko nawe akumva ari uko nguko icyo nicyo bita uburemba ubugumba bwo buratandukanye ubugumba ni igihe udashobora kubyara Eh, hari igihe udashobora kubyara biturutse kubera ko waremwe mu gihe imisemburo ije hakaba ha- ha- hatajemo imisemburo ishobora gutuma ushobora kubyara Um- ku mugabo nyine icyo gihe cyo gukura hari igihe umubiri we udashobora gukora intanga Ibyo- ibyo- ibyo tu- tujya tubibona cyane kuko bibaho ko imisemburo niyo ituma umuntu ashobora kubyara Eh, hari igihe rero muri icyo gihe rero ugezemo cyo gukura ya misemburo itaza igero cyangombwa cyangwa se ntinaze Eh, noneho umubiri wawe ntiwe washobora gukora intanga haba ku mugabo haba no ku mugore Eh, icyo ni kimwe ariko ku mugore we hari ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu umugore aba ingumba ashobora kuba ingumba wenda intanga arazifite ikizikora kirahari kandi ki- kirakora neza ariko za ntanga ntizibone aho zinyura imiyoboro yayo mu gifaransa bita trompe yarazibye Eh, ushobora ku umugore ashobora kuba ingumba nanone biturutse muri nyababyeyi ibyo byose niba ikoze ku buryo idaku- idashobora kwakira umwana neza nabyo bishobora gutuma aba ingumba kuko icyo gihe igi rimaze gukorwa mu ihura ry'intanga y'umugore n'iy'umugabo riza rikabura aho rifata kugira ngo rikurire ese noneho uburwayi buravurwa bugakira Eh, bwose buravurwa bugakira ku mugabo iyo eh, dupimye tugasanga nta ntanga afite cyangwa se eh, hari uburyo bubiri ashobora kuba mu gihe cyo gukura nyine nakubwiye ya misemburo izi igatuma umuntu ashobora kugera igihe cyo ku- kubyara eh, akenshi ni mu myaka cumi n'ibiri kugeza kuri cumi n'ine cya gihe imisemburo yose yose umubiri ukeneye kugira ngo umuntu azabyare ibo- iza mu mubiri w'umuntu hari igihe muri uko gukura intanga ze zishobora ku- kubaho cyangwa se zishobora gukora umubiri ushobora kuzikora ariko byageze aho ngaho bikihagarika ariko nanone hari igihe nyine muri iki gihe cyo gukura ushobora gusanga amaserira ashinzwe gukora izo ntanga umubiri utarigeze uyakora icyo gihe bagupimye bagasanga ariko nk'uko bimeze ntushobora kubyara uko byagenda kose noneho se eh, byaba bivurwa gute bo kubivura byose byose bisaba ko bagira ubwite baza kureba umuganga ku mugabo nta kindi hari ikizamini bapima cy'amasohoro icyo kizamini bakareba niba uko umubiri ukora intanga ku mugore we bakora byinshi Eh, hari ukureba uko nyababyeyi iteye hari ukureba niba ya miyoboro nakubwiraga izana intanga z'umugore izivanye ku gasabo kazikora niba nayo ikora neza Eh, kereka niba bapimye umugabo bagasanga umubiri ntushobora gukora intanga n'umugore nawe bagapima bagasanga umubiri we udashobora gukora intanga biravurwa umuntu akongera akabyara Mm, noneho ni ibihe bimenyetso bigaragaza umuntu ufite icyo kibazo cy'ubugumba cyangwa se eh, cy'uburemba ikibazo cy'uburemba cyo nakivuze cyo biroroshye ni uko a- atararikira ikintu cyo- imi- imibonano mpuzabitsina ntabishaka kubera ko umubiri we ntu- ntumutera ubushagarira bwo kumva abishatse ibi byo biragaragara haba ku muhungu haba ku mukobwa hanyuma ubugumba bwo eh, kubi- kubimenya ni uko urongora amara kurongora mwubatse urugo ukabona hashize igihe runaka mutabyara Eh, niba wumva utajya ukenera gukora imibonano mpuzabitsina jya kwa muganga ibyo biranavurwa rwose uburemba bwo buranavurwa Subiza Mm, ese noneho ni izihe nama mwagira abantu bafite ibyo bibazo ibibazo- inama nabagira ni iya mbere ni ukwivuza Eh, niba wowe muhungu wumva udateye nk'abandi wumva utajya ukenera ko kwifuza gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se niba wumva uzakenera kurongora ariko ukabona harimo ikibazo eh, nakugira inama zo kugana umuganga wabugenewe umuganga uvura ibyo bibazo barahari abo twita mu gifaransa abasekisologe nawe rero eh, mugabo cyangwa umu- umugore ubona utari mu kubyara kandi umuganga wabigenewe aribo bita abajinekorog ni abaganga b'abagore bashinzwe imyanya y'i- y'imyororokere igihe bayirebe yose barebe niba nta bibazo bi- nta bibazo yagize noneho baguha imiti izakuvura kugira ngo ubyare hari ingero nyinshi z'abantu bamaze nk'imyaka icumi ariko nyuma yo kwivuza bakaba barabyaye
nyuma yo kumva ikiganiro mugenzi wacu david hitimana yagiranye na dr paul hategekimana mugabo cyangwa mugore ufite ikibazo cyo kudashaka gukora imibonano mpuzabitsina uburemba cyangwa se ukaba wabishaka kandi ukabikora ariko ntiwibaruke ngo ugire urubyaro nyaboneka wikwigunga cyangwa ngo wihebe uburemba ndetse n'ubugumba ni indwara zivurwa kandi zigakira icyo usabwa ni ukugana kwa muganga reka ninjye wibona
reka igice cya mbere mu kiganiro cya none tugihinira aha ariko turakomeza kwakira ibitekerezo byanyu ingero ndetse n'inyunganizi mu butumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri mushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi utubona ushakishije ikiganiro ejo ese wowe twabanye mu kiganiro cya none utekereza iki ku buremba cyangwa se ubugumba kera kera
iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika kuri mikoro muri studio nitwa kirisipe mizero mu kanya turakomereza mu gice cya kabiri aho dukurikira igice gishya ku ikinamico nyiramubande
Iki ni ikiganiro ejo.
ubuzima buba bwiza iyo uri kumwe n'ukunda
nimugire amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana papiyasi yemereye mama yusufu kumubikira ibanga mu gihe azajya amusomya kuri kanyanga ese aya masezerano mama yusufu yakomeje kuyubahiriza reka iki gice tugihere kuri papiyasi nyirizina aha ni mu gicuku
iyo nibaza njyewe Chore, papiyasi ese ko mbona waryamye ahangaha noneho byagenze gute wowe mbaza urinde ni umugore wawe mama sabine wakunze ugakwa mugashyingiranwa none ubu ukaba waramutaye ngo ni sara mugore wanjye Ariko Mana nkunda nyagasani we.
igira hino twiryamire
ariko koko papiya usigaye ugitiranya n'amahabara yawe ubwo se ubundi wabumbuye amaso ukareba koko
yego nsara mugore mwiza nkunda igira hino mfumbate jawe ndumva akabeho kazamuka gake gake mu birenge kataza kurenga amavuta ararya
ariko aka ni akumbiro pe ubu kuko inkambi ya rwajuru ni uku dupfuye ntitukimenya ko kuko turi n'impunzi ugize ku nta noneho wagendeye ni uku usigaye warabaye mana we ariko dore no kuruka papiya n'ibiciro asigaho rwose ahubwo se hariya ngo ni mama Ayiwe.
sabine Mana eh? mve mbere ntakurukira egerayo rwose ese papiya wabaye iki koko nari nzi ko ari nsare wanjye Ariko- none ngo ni wowe eh? ubundi se uri kumbaza iyo wanzanye hano iwawe eh? Na- nawe iwanjye hakera kugira gutya ese papiya rwose garuka Jya ubona kihaba. eh? toka we mujenga bangaradesh ayiwe
papiyasi akomeje gutera agahinda umufasha we mama sabine kubera kumuharika imyiteguro y'amahugurwa nayo minyoni akomeje kwereka urukundo n'urubyiruko bagenzi be mu itsinda ry'amahoro gatsimbanyi nawe yakamejeje ngo agomba kujya kuzana mbabazi akamushyingira umuhungu we Niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico nyiramubande ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo nimero ni zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru umunani itatu kabiri inani kabiri cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba instagram ndetse na facebook hombi ushakisha ikiganiro ejo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico nyiramubande iki gice mumaze kumva cyanditswe na muhire marcel naho mizero crispe niwe wafashe amajwi aranayatunganya reka tubararike kutazacika ikinamico nyiramubande y'ubutaha mugire amahoro njye na rihamida mukundene
nashidikanya ku mubare w'iminsi nzamara ku isi nashidikanya ku bihe turagana ku musozo w'ikiganiro cya none ariko nyuma yo gukurikira ikinamico nyamubande ndetse n'ubutumwa mwadusangije murabizi ntitwasoza tutabibukije ko mu gice cya mbere twaganiriye kuri zimwe mu ndwara zibangamira imyororokere ya muntu zigatuma umuntu atabasha kubona urubyaro arizo uburemba ndetse n'ubugumba ku bagabo n'abagore ese wabyakira ute uramutse usanze utabyara mu karere ka rubavu abaturage bagize bati ikiremba cyangwa se ndi ngumba Na- nabyakira ariko ntabwo biba binshimishije ariko kubera ko nta kundi byagenda ngomba kubyakira
niba udukurikiye ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro dusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi kuri izi ndwara zombi nimero ni zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo kurushaho iyo wambaye impeta reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira aha kandi ushimire cyane mwese mwari mudukurikiye mwabanye kuri mikoro muri studio mbagezaho ikiganiro nitwa Crespe Mizero Roger Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro mugire amahoro ikiganiro ejo naho ubutaha
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira